iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni saa kumi n'imwe n'igice mu burundi no mu rwanda ndabashuhuje cyane mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi Burundi has sadly become a cautionary tale for the region about how a leader who will do anything to stay in power can undermine a decade of peace and post conflict reconciliation.
uyu ni linda thomas greenfield minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa leta zunze ubumwe za amerika ushinzwe ibya afurika ku bibera mu burundi ati uburundi bubereye ikibazo akarere kose biratangaje kubona umuntu akubita hasi imyaka icumi y'amahoro n'umudendezo kugira ngo gusa yigumire ku butegetsi ni mu kanya mu makuru amakuru mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze tomasi murakoze namwe muri ko mukurikirana iradiyo y'ijwi ry'amerika aya makuru tuyahereye kuri iyo nkuru wari udushikirije aho leta zunze ubumwe za amerika yamagana perezida w'uburundi na leta yiwe kuba intandaro y'ibiriko biraba mu burundi madame linda thomas greenfield umufasha wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika ashinzwe ibibazo bya afurika yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu igihe yari kabonana na komisiyo ya sena ya leta zunze ubumwe za amerika iraba iby'imigenderanire na afurika ako kanama kasuzumye ibibazo by'uburundi dutege amatwi madame linda thomas greenfield
Uh, Burundi has sadly become a cautionary tale for the region about how a leader who will do anything to stay in power can undermine a decade of peace.
linda and avuga ati post-conflict birababaje kubona reconciliation." uburundi bwabaye iciro ry'umugani mu karere kose bivanye n'uko umukuru w'igihugu ariko akora ibishoboka byose kugira agume ku butegetsi ibiriko bihungabanya amasezerano y'amahoro amaze imyaka irenga cumi ashyizwe ku mukono mu itangazo ry'ubumwe bwa afurika ryo ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'icumi bwashikirije ko perezida nkuru nziza yabandanije ategura amatora atemewe na bose kandi adahurikiwemwo na bose leta y'uburundi mu myaka cumi imaze ku butegetsi ntiyabashije kugabanya ubukene mu banyagihugu ibyo byose byatumye igihugu kija mu ruhagarara kirimwo ubu linda abandanya avuga ko ingingo yiwe yo kugabanya yo kuba yo kubandanya ikiringo ca gatatu vyateye kubiri n'amasezerano yarusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano ngo yatumye intambara ihagarara kandi aba umushinge w'amahoro n'umutekano kuva amatora ngo atangura ibintu byarushirije kuyangara leta y'u Burundi irabangamira abo bose bashikirije ivyo itagomba hadasizwe inyuma n'abo mu mugambwe uri ku butegetsi ibindi mu byavuzwe ku Burundi muri iyo nama turibashikiriza mu makuru ahava akurikira dutandukire ku makuru avugwa muri tanzania aho igihugu cya tanzania ejo ku munsi wa gatatu cyahimbaje umunsi mukuru wo kwikukira kikaba cyahisemo gukora ibikorwa rusange byo gukubura amabarabara mu gishingo cyo kugira amadefire nk'uko vyahora bikorwa mu myaka iheze ivyo bikorwa rusange vyitabwe na perezida john magufuli hamwe n'abandi bategetsi b'ibihugu aho bahisemwo gusukura igisagara mu gutoragura umwanda ku mugwa mukuru dar es salaam ivyo bikorwa vyatunganijwe mu gihugu cyose perezida john magufuli ashize mu ngiro ivyo yemereye abanyagihugu ba tanzania mu kwezi guheze ko agiye gukoresha amafaranga yakoreshwa mu birori vy'umunsi mukuru wo kwikukira mu bikorwa vyo kwiteza guteza imbere igihugu ico ni kimwe mu vyerekana ko ariko arakurikirana ukungena amafaranga ya leta akoreshwa perezida john magufuli yarahagaritse ingendo z'abategetsi nka bose ahagarika amahera yakoreshwa n'abashingamateka mu gufungura ku munsi wo kugurura ibikorwa by'inama nshingamateka yarahagaritse kandi abakozi ba leta bikekwa kurya ibiturire muri etiyopiya naho ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rimenyesha ko igihugu cya etiyopiya kiri mu bihe bidasanzwe byo kubura imfungugwa rimenyesha ko ubukene bw'imfungurwa bushobora gutuma igihugu giterwa n'ibiza by'indwara z'urutavanako gutyo amamiliyoni y'abanyagihugu bakahasiga ubuzima eka n'ishyirahamwe rifasha abana ryitwa save the children rirabyemeza mu kuvuga ko etiyopiya kigiye kuja mu bihe by'inzara bitigeze kubaho haraciye imyaka mirongo itanu ibyo byatumwe nuko uyu mwaka ata mwimbu wabonetse bivanye n'imvura itaguye ku gihe mu gihugu cy'ubufaransa abategetsi b'ubufaransa bamenyesha ko bamenye ibiranga umuntu agira gatatu yishwe yari muri bamwe bagira uruhara mu bwicanyi bw'aba ipari mu kwezi kw'icumi na kumwe guheze uwo muntu yamuka mu gisagara cya strasbourg mu buseruko bw'ubufaransa amatohoza yerekanye ko yagize ingendo muri siriya mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ari kumwe n'uwundi mugwi w'ugwaruka benshi muri abo bantu baratawe mu mvuto inyuma yaho basubiriye mu bufaransa mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane izina ry'uwo muntu ntiriramenyeshwa ku mugaragaro ariko ibinyamakuru by'ubufaransa bimenyesha ko yitwa fuwade muhamede agade akaba afise imyaka mirongo ibiri n'itatu y'amavuka hano muri leta z'ubumwe za amerika no ku isi bariyamiriza kure umwe mu baharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa leta z'ubumwe za amerika donald trump wo mu mugambwe w'abarepublike yavuze ko abayisilamu bakwiye gufungirwa ijana ku ijana kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika abahanganye na trump bose bitandukanije baritandukanije nawe kandi baramwiyamiriza umuvugizi wo mu biro bya perezidansi ya leta z'ubumwe za amerika josh ernest ati ayo majambo arakomeretsa kandi aracokoza ubwayo arakura donald trump mu bantu bakwiye kurongora igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika umuvugizi wa minisiteri y'ingabo ya leta zunze ubumwe za amerika pentagone peter cook we abona ko amajambo ya trump ashobora gusobanura ko amerika iri mu ntambara n'idini rya isilamu kandi atari byo ati n'amajambo aho ingufu umuhari wahita isilamiste perezida w'umugwi w'abadepite mu nama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika paul ryan nawe ati we yatangaje ko amajambo ya trump anyuranye n'ibyo umugambwe wiwe wemera mu mahanga naho minisitiri wa mbere w'ubwongereza david cameron yise trump ko ari umuntu abiba amacakubiri umuvugizi wa hsr nawe aremeza ko amajambo ya trump ashobora gutuma abantu bari mu kaga muri siriya batinya guhunga umuyobozi w'umuryango witwa islamic friendship association wo muri australia nawe aremeza ko amajambo ya tromfe ari amajambo y'umuntu w'umwihebye uko byogenda kose leta z'ubumwe za amerika ntishobora kubuza abayisilamu kwinjira mu gihugu muri siriya naho intumwa yihariye ya leta z'ubumwe za amerika ku rugamba ivuga yuko uburusiya atacu buri ko burafasha mu bitero
ayo yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abaturage bazajya mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye mu cyumweru gitaha ariko hari bamwe bagaragaza ubumenyi buke cyane ku by'iryo tora babibwiye umunyamakuru wacu eric bagira ubusa mu kiganiro ejo yakuye mu ntara y'amajyepfo no mu mujyi wa kigali kamarampaka ni ubumwe bw'abanyarwanda bishyize hamwe kugira ngo bateze igihugu imbere akenshi nk'ibintu biba bije nk'uko umuturage ahita abyemera kuko ntabwo wabihakana nk'ubu ngeri ntajya gutora ubundi abandi bazajyayo batore
ntabwo wajya gutora ibyo utazi
oya urabona nk'ubu ngubu niba bavuga ati ni uguhindura itegeko nshinga ibyo byo guhindura itegeko nshinga njye ntabyo mba nzi ni ukumva nyine ngo ukuri hindura mbega gusa njye nta kindi kintu ngiye mbizi akamaro kanzi ni iyo guhera ku ku bwa kayibanda nibyo nzi kuri njyewe icyo mbivuze hose ni uko mbona ndaho nta kibazo mfite kamarampaka ni amatora nyine uyu kamarampaka tuzi twayitangiye kuyiga muri za mirongo itanu n'icyenda kamarampaka ni amatora ni ukumara impaka nyine urabyumva kamarampaka yavugaga gutora nta gahato nta gitugu bikaba ari ibintu byo muri demokarasi ugatora uwo ushaka ntawe ugukizaho agahato nibyo twumvaga rero bavuga ngo byose ngo byamazwe n'amatora aba ari byo bise kamarampaka kamarampaka nyine ni itora risesuye buri muturage wese yibonamo rigamije kugira ngo buri muturage wese asobanukirwe neza icyo agomba gukorera igihugu cye iyo kamarampaka ntabwo bari nta nama n'imwe nari bwajyemo numve bari kuyisobanura ubwo nyine bazabanza bansobanurire mbone kuyitora nzabanza njye mu nama numve bayinsobanura ntabwo intanga twe bari babidusobanurira cyane niyo mpamvu ubwo nibayidusobanurira nibwo tuzahita tumenya icyo tugiye gutorera itegeko nshinga icyo ari cyo kamarampaka ni kamarampaka rya ni demokarasi gukorera mu bwisanzure ariko iyo kamarampaka wenda nibayikoreda noneho rero nibamara kuyikora iyo amatora bavuga ngo igihe cyageze ngo dutu cumi na karindwi tugiye gutora kagame turamutora se ubundi yari yagiye biko noneho ahubwo amafaranga bayatanga bajya gutora abaturage ni ukonona amafaranga kuko ariho harasigana nandese noneho nagaragara uwo basigana tubone ukuntu twajya mu matora nabo nibo badasigana nagumeho amafaranga yacu rwose barimo barayapfusha ubusa ngo bagiye kujya mu matora batora ndetse ntabwo ari ngombwa rwose ishaka ntiyabaho kuko ko twiteguye kuritora n'ubundi icyo twiyemeje ko aricyo tugomba kuzakora ishaka yabaho cyangwa ntinabeho ntacyo mbega ntacyo bivuze iyo bavuze kamarampaka wumva iki ntacyo numva rwose ntabyo nzi ntabwo uzatora tutabizi kamarampaka kagashwe ko bizagenda ntabyo nzi ibyo bintu rwose njye ntabyo nzi ntabwo ufite imyaka ingahe mfite mirongo itatu muri iyo kamarampaka ntabwo amatora ari itegeko iyo bibaye ko buri muntu wese atora nanone biba ari itora ry'igitugu ntabwo aba dukoreye muri demokarasi bisa naho hari aho bibase byarahoze mu gika cyatambutse babaga bafite ibara ry'umweru n'iry'ikijuju bakavuga ngo nutora ikijuju ngo uraba wishe amatora icyo gihe rero ntabwo ibyo riba ritora nyirizina riba ripfuye ipari mu bufaransa inama mpuzamahanga ya makumyabiri n'imwe ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe iracyakomeza ejo hasohotse umushinga w'amasezerano wa kabiri werekana aho amasezerano ya burundu ageze ategurwa integuro idashimije na gato amashyirahamwe yigenga umunyamakuru wacu diane ninahazwe aracyakurikirana iyo nama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe y'ipari
ni abari mu mashyirahamwe yigenga bariko berekana bamenyesha yuko iyo nteguro nshasha y'amasezerano ikirimo utunenge ahanini utunenge bayitora duhagaze ku mpari zikiri hagati y'ibihugu vya rutura mu butunzi bitarumvikana ingene hoshigwaho ikigega kigamije gufasha ibihugu bikenye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'urugero ivyuka birungikwa mu kirere vyogabanywako laurent fabius arongoye ino nama akongera akaba n'umushikiranganji w'ubufaransa arashima intambwe ino nteguro nshasha y'amasezerano yavuye ku mpapuro mirongo ine na zitatu ikaja kuri mirongo ibiri n'icenda igeze ko ariko ngo igikorwa co kumvikanisha impande zose kiracahari twagize aho duhuriza ku kibazo cyo gukarihirizanya ubwenge kugira ngo habe uguhangana no kugabanura ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe hisunzwe ico ibihugu bitandukanye biba bikeneye ikibazo cyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ariko tuzobandanya tuciga kuko ivyo gushumbusha ibihugu bihura n'ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubu bikirimwo impari ahandi twateye intambwe ni ku kibazo c'ingene amashamba yokingigwa cane novuga ko ino nteguro y'amasezerano atatu nenge twinshi ifise ariko naho biri uko hari ibibazo byinshi vya politiki bigiteye ikibazo muri ivyo bibazo bisi vya politiki bigiteye ingorane harimo kandi ukutumvikana ku rugero ivyuka vyogabanywako kugira ngo isi ireke gushuha cane uruhande rumwe rumona ko ivyuka vyogabanywa ku rugero ubushuhe butorenga amadogre celsius abiri mu gihe urundi ruhande rurimwo ahanini abanyafurika basaba ingingo yotuma ubushuhe butarenga amadogre celsius rimwe n'igice kimwe augustin jamashi ni umwe mu baharanira amateka y'ibidukikije ku rwego rwa afurika kutarenza kuri dogere selisiyusi imwe n'ibice bitanu nico gikuru kuri afurika kuko abahinga bavuga ko ku bushuhe buba bwibonekeza muri rusangi afurika ishuha inshuro hafi zibiri ku bushuhe buba buhasanzwe ni ukuvuga ko bakaramuka basezeranye ko bazogabanura ubushuhe ntiburenge kuri kabiri muri afurika tuzoba mu myaka iri imbere tugeze kuri dogere selisiyusi hafi zine mwumva twabishobora twaragerageje kurondera abategetsi b'u rwanda bari muri ino nama kuva mu ntango yayo kugira ngo tubabaze icyo biteze kuri ano masezerano arindiranye ugishika na cyane cyane muri afurika ariko turabakena naho biri uko uramutswa ubushikiranganji buraba iby'ubutaka mu gihugu cy'u rwanda dr vincent biruta yabwiye abashikiranganji bagenzi biwe kuri uno wa mbere ko amasezerano yoboneka ngaho ipari yoba ari amasezerano adakumira iterambere kandi ntanabangamira ibidukikije to meet the expectations of our citizens rwanda must continue to grow its economy kugira dukore icyo abanyagihugu bacu batwiteze ko u rwanda rutegerezwa kubandanya ruteza imbere ubutunzi bwabwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ntibisigura kureka kwiteza imbere ni ukuraba ko iryo terambere riba rirama ku neza y'abariko bararuka u rwanda rusaba amasezerano atuma ubushuhe butaduga kuri dogere celsius ingana na rimwe n'ibice bitanu ico kitigiri si gitigiri gusa ahubwo harimo no kwerekana ingene dushaka kwirinda kugabanura ingaruka mbi zitegwa n'ihindagurika ry'ibihe iyo urugendo ari rurerure hama hariho impamvu y'ukwizera twese hamwe tuzoshika aho dushaka kugera there is a long way to go there is every reason for optimism together we can get there
byitezwe ko kugera ku wa gatanu hoba habonetse amasezerano yumvikanye ko na bose yerekana ahanini uruhara rwa bamwe n'abandi mu kugabanya ihindagurika ry'ibihe no gushobora guhangana naryo ipari mu bufaransa diane ninahajwe ijwi rya amerika ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje amakuru twabateguriye abana b'abarundi bahunganye n'ababyeyi babo muri uganda n'ubwo bafite ingorane zijyana n'ubuhungiro zidashobora kubura bagerageza kubaho nk'abandi by'umwihariko muri izi mpera z'umwaka tabita mukamusoni ari i kampara muri uganda
aho ni ku biro by'ishyirahamwe intared ryakira impunzi rikongera rikabafasha mu bintu bitandukanye mu mujyi wa kampala mu gihugu cy'ubuganda abana benshi bariko baratamba abandi bakoma amashi abandi barorera ibyo birori bifise intumbero yo kunezereza abana kubafasha kwibagira ubuzima bwo mu buhungiro kuri bo ni iteka ntangere kandi bashoboye kumenyana n'abandi bana keisha ngaha muri ni hehe kabuzi mwaje kugira iki taje mu munsi mukuru w'abana munsi mukuru witwa ngo iki noweli
uyu munsi none wiyumva gute wewe neza ndaryohewe uryohewe kubera iki ko nabonye abandi bana asa neza pe noweli umunsi mwaje umunsi mukuru uyu munsi mukuru ni w'iki ni de utunganije wa kirisimasi umunsi mukuru ni wa kirisimasi umunsi mukuru wa kirisimasi ni ukuvuga umunsi mukuru wa noweli
naryohewe kubona turi kumwe n'abandi bana batugaburiye batunezereza gute
bamwe batambye we ntiwatambye
natambye watambye iki kirundi bari kumwe n'abavyeyi babo bakuru babo ugwaruka abana bato bose bari bakoranye ngaho hari abagenzi jean vainqueur umwana w'umurundi yahungiye mu gihugu cy'ubuganda afite imyaka cumi n'itanu kandi niwe yatunganije iyo noweli y'abana b'impunzi umunsi mukuru bawushyizeho nko kugirira kirisimasi abana kugira bagire noweli baryoherwe bakaba bawugiriye impunzi zose ziri muri uganda cyane cyane ziri muri muri muri kampala jewe aho byatanguriye twari mu nama barabona ko hari ikintu ushobora kuba ashobora gutegura gutegura urubanza umunsi mukuru w'abana nawe ndababwira ati nta ngorane barambwira ati we hanga ibyo ubona uhamagara izindi mpunzi ziri muri kampala baze baze muri kuri uwo munsi mukuru nciye ku matelefone ndaronga bamwe ndaronka amatelefone abandi ndaronka aho baba ndabashika ko ndababwira ati hari umunsi w'abana umunsi mukuru wa noweli intaneti yabateguriye venke bavuga ko gutegura uwo munsi mukuru byamutumye nawe abona ubushobozi afise mu gutunganya ibikorwa mwene ivyo kandi n'agateka kuri we nk'uwabiteguye abana baramenye ndarusha abagenzi kandi biratwigisha yuko nejo baguhaye ikintu ushobora gukora ushobora kugikora nk'abo nubwo uri umwana hari abagenzi avuga ko n'abana bashoboye ariko abana amajana atandatu bari aho nta buzima bwiza bafise hari benshi muri bo batiga venker asaba ababishoboye kwitaho abana b'impunzi kuko ubuzima bwo mu buhungiro ntibworoshe kandi muri abo bana niho hari kazoza umwe mu bavyeyi baraho avuga ko ari akanyamuneza ku bavyeyi kuko byafashije abana kuja mu bandi na cane cane ko aha mu buhungiro kampala abana benshi batiga Bon, je navyakiriye neza kuko nk'igihe tumaze ngaha turi mu nzi abana basa n'abugaraniwe mu nzu bamenyereye kuja ku mashuri akaba ata mashuri bariko barajako uyu munsi rero kari nk'akaryo keza k'umwana kugira asohoke abone n'abandi bana abone ubuzima butandukanye bwo hanze yo muhira cyane cyane tuhasaba ko ababijejwe bogira uko bashoboye abana bacu ubu baricaye ntibariko bariga twebwe nk'abarundi turi ngaho i kampala biranatubabaza cyane iyo bariko baravuga izindi mpunzi zo muri tanzania zo mu rwanda ariko impunzi ziri ngaho i kampala ntizivugwe ukamenga nta mpunzi zibaho kandi novuga ko kiri mu bihugu vya mbere bifise impunzi nyinshi z'abarundi nyinshi cyane mu ishirahamwe interred nabo nyene bavuga ko abana baryohewe cyane ati abana kuba bahuye ni ikintu ciza cyane vyatumye bibagirwa gato ibibazo vyo mu buhungiro ati bafunguye batamvye kandi baranezerewe kuko bashoboye kubonana n'abandi carol avuga ko uyu munsi mukuru wateguwe n'abana bonyene ubwabo ari naco gituma wagenze neza we have left the children to participate the children have organized the venue muri uwo munsi mukuru wo guhimbariza noweli abana b'impunzi ziba mu gisagara ca kampala hari haje abana bava mu burundi mu rwanda kongo somaliya uganda sudani etiyopiya n'abandi mu kuyaga abatunganije ico gikorwa bahisemo gukoresha igiswahili n'icyongereza gike kuko abari ngaho bose badahuriza ku rurimi rumwe kampala mu gihugu cy'ubuganda tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ijwi rya amerika noneho ikiganiro cy'amagara y'abantu cyangwa se ikiganiro cy'ubuzima uyu munsi turakigezwaho na oriyana itanga ishaka ni ku ndwara ya gisukari cyangwa diyabete ibisobanuro na muganga frederico nsabiyumva wigisha muri kaminuza y'uburundi mu ishami ry'ubuvuzi akaba kandi ayobora ikigo cyiyemeje kurwanya indwara ya diyabete mu burundi indwara ya diyabete ariyo bita mu kirundi indwara y'igisukari ni indwara bitumwa n'uko isukari aba ari nyinshi mu maraso y'umuntu umurwayi ayirwaye ikaba ari nyinshi kubera igituma urwagasha rwiwe rutaba rugishobora gukora neza urwagasha ni ikintu bita mu gifaransa pancreas iyo pancreas idufasha gucungera urugero rw'isukari mu maraso yacu mu kurungika inkabuzo bita insuline iyo insuline yadufitiye akamaro rwose niyo ituma icungera urugero rw'isukari umuntu aragenda bakamufata amaraso iyo rero isukari irenge iri hejuru y'ibiharuro ndwi ni ukuvuga buri wese yaciye itubwira iti murafata ko uwo ari umurwayi ubwoko bwa diyabete umurwayi ntazuhava agira ati indwara ndwaye ndwaye cyo kimwe niya mwene wacu afata ibinini reka nanjye mfate ibinini uwundi nawe ati afata urushinge ndashobora gufata urushinge indwara za diyabete ziri ubwoko bwinshi mugabo bukuru bukuru tugira tubabwire hari ubwoko bwa mbere ubwoko bwa mbere ni ubwoko bwa diyabete bujanye n'uko yanka rwa rwagasha rw'umuntu rutagikora insuline na nkeya mu gifaransa babyita diyabete tipe 1 canke diyabete insulino depanda ni ukuvuga yuko umurwayi azovugwa n'uko bamuteye insuline bikunda gukarira cyane cyane bajya abantu bakiri batoyi batarashikana imyaka mirongo ibiri n'itanu umubiri wabo uba ubuze insuline nta insuline na nkeyi bakora cyangwa bakora insuline idakwiye kugira icungere ya sukari mu mubiri nicyo gituma baba bafise isukari ari nyinshi mu maraso yabo ubwoko bwa kabiri rero buhagaze yuko urwagasha ruba rukora insuline mugabo ntibikwiye kugira icungere ya sukari mu mubiri wacu abo rero nabo nyine ni abantu bagwiriye nibajya bita diyabete do tipe de u diyabete none surino depanda ni ukuvuga nk'abo kugira tubavure hari aho tubandikira ibinini byonyine bigashobora kugarukana ku murongo ya sukari yabo ubwoko bwa gatatu ni ubwoko bw'indwara y'igisukari bukunda gufata ababyeyi bafise inda ni ukuvuga rero yuko imbanyi iri mu bituma umuntu ashobora kurwara diyabete ubwoko bwa kane buri bwoko bugwiriye biva ku ndwara tuvuge twobushira muri muri aba bagwaye urwagasha nk'urwagasha rukaba rwarwaye ibibyimbe bikava nk'ibintu byo gufata imiti ibyo byose ni ibintu byinshi bituma diyabete ziri ubwoko bwinshi twavuga yuko umurwayi harera mu ncamake ntazohava agira ati diyabete mvise nicyo kimwe nyamwene wacu murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro byerekeye icyo umuntu yokora muze kuduha nk'ibintu bikomeye bya mbere bantu bakwiye gukora kugira ngo birinde iyi ndwara ubwa mbere tuvuge ibintu byo gukinga diyabete ku bantu bataragwara naho nyine duca tufata imigwi ibiri hari nk'ibintu bituma biva ku ku maraso y'abantu ni ukuvuga mu muryango hariho uwarwaye diyabete arashobora kuboneka uwundi cyane cyane nk'umubyeyi aba afise a- ku bice bibiri ku ijana ashobora kubyara umwana arwaye diyabete iyo nyina yari ayigwaye iyo ari se yari ayigwaye naho arwaye diyabete hariho ibituma bishika bine hagati ya bine na bitanu ku ijana bituma aronka umwana arwaye indwara y'igisukari ibi rero urumva ntako twubyikingira icyo twashobora kwikingira muri abo bantu bata- batararwara indwara y'igisukari ni bimwe rero byo guhindura aho tubaye ubwa mbere twotegerezwa gufungura neza ni ukubwira turwanye za ndwara ziva mu gufungura nabi twogwanya eh, ibyo bintu by'ububyibuhe bwa cyane umuntu yo kwinonora imitsi mu kwinonora imitsi bituma turwanya indwara nyinshi zi- zi- ziva ku bwicarire ni ukuvuga harimo diyabete harimo hypertension n'ibindi hanyuma ni ukugabanya ibintu bishobora konona umubiri wacu aho nuvuga rero nk'ibintu byo kunywa inzoga inzoga nyinshi niko karorero umuntu yofatira ko kaboneka abantu bamaze kurwara indwara y'igisukari diyabete ni indwara ngendanwa kandi idakira ni ukuvuga yuko ni indwara umuntu bibana ubuzima bwiwe ni ukugerageza tugafasha umurwayi akumva yuko azokwama afata imiti iminsi yose ni kuri izo diyabete zose zitatu wasiguye zitatu zine wasiguye zose hariho ijya wasiguye y'abakenyezi bibungenze yoyo irakira bamaze kwibaruka murakoze neza cyane kandi turumva ko mwadukurikiye cyane Eh, ku- tu- kuri iyi diyabete y'ababye- y'ababyeyi baba bibungenze icyo two ku- dusubira inyuma gatoya ni ukuvuga tuvuga umuntu yasamye inda ataragwaye indwara y'igisukari akaba ari indwara y'igisukari imufashe afise imbanyi ni ukuvuga yuko kazoza k'uwo mubyeyi ni ukuvuga yibarutse iyo diyabete yari ayihera mugabo hari n'aho ashobora kwibaruka iyo diyabete ntidopfe iheze a- akonsa umwana tumu- turi ko turamuvura urumva ku bamaze ku ku bundi bwoko twavuze dukuyemo ibi- ibi- iyi ndwara y'ibitwari y'abakenyezi umu- kugira tu- tubavure neza hari ukuntu tubahimiriza mu bintu ingene boshobora gufungura ubwa kabiri turabahimiriza mu gufata neza imiti kandi tukabakurikirana kubwira tura- eh, kubwira iyo miti ishobore kugumiza ku rugero ru- ru- ruri hagati na hagati ya ndwara yabo ubwa gatatu turabahimiriza mu kugu- mu kugira- mu kunonora imitsi bimwe bita ku- mu kugira ikarashishi activite physique eka mbere tukanabigisha ingene boshobora kubana n'iyo ndwara y'igisukari ni uku- ni ukwama bagwanya basuzuma neza ibirenge byabo barabe neza ntibabwire bimwe by'intuze kurwara indwara z'imigera bimwe bita resinfection notama resinfection urinaire hari nk'iyo n'ibindi tubigisha kugira bagwanye ikinure cyinshi mu mubiri bimwe bita cholesterol n'ibyo abantu bazi hanyuma tukabigisha no kureka ku- kunywa itabi kuko eh, rirashobora konona imihe- imiheha
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi amakuru ataha ni mu isaha saa moya ku isaha yo mu burundi no mu rwanda ndabashimiye cyane mukomeze munogerwe n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
This program has come to you from